dusangire ijambo dusangire ijambo dusangire ijambo
ndabasuhuje bakunzi b'ikiganiro dusangira ijambo aho muri hose haba abatwumvira kuri radiyo kuri telefone cyangwa se kuri mudasobwa mwese mbahaye ikaze muri uyu mwanya kuri mikoro muri kumwe nanjye Etienne karekezi ikiganiro cy'uyu munsi kiribanda ku matora rusange yabaye inaha muri leta zunze ubumwe za amerika ni amatora yasojwe tariki ya gatanu y'uku kwezi kwa cumi na kumwe ni amatora yarimo iry'umukuru w'igihugu abagize inteko ishinga amategeko ni ukuvuga abadepite n'abasenateri ba guverineri ba za leta ndetse n'abandi bayobozi banyuranye mu nzego zo hejuru za leta ndetse no mu nzego zo hasi z'igihugu turibanda cyane uyu munsi muri uyu mwanya ku itora rya perezida n'icyo rivuze haba hano muri amerika no mu ruhando mpuzamahanga uwahoze ari perezida wa amerika kuva mu mwaka wa bibiri na cumi na karindwi kugera bibiri makumyabiri n'umwe ni umurepublikani donald trump niwe wabonye amajwi menshi mu itora rya perezida ryasojwe ku wa kabiri yarushije visi perezida kamala harris wari watanzwe n'ishyaka ry'abademokarate donald trump rero yatangaje intsinzi ye kuwa gatatu mu gitondo kare cyane ku masaha hano muri amerika kamala harris we yatangarije abanyamerika ko yemeye ibyavuye mu matora kuwa gatatu ku mugoroba yashimiye abayoboke be ababwira ariko gukomeza urugamba rwo guharanira demokarasi nyuma yo gutsindwa kwa visi perezida we perezida wa leta zunze ubumwe za amerika joe biden ejo bundi ku wa kane yagejeje ijambo ku gihugu nawe avuga ko bemera ibyavuye mu matora ahamagarira kandi abanyamerika bose nabo kubyemera no gushyira imbere ubumwe bw'igihugu mugenzi wacu geoffrey mutagoma yaduteguriye inkuru irambuye ku ijambo rya perezida joe biden ijambo perezida joe biden yageneye abanyamerika nyuma y'amatora ishyaka rye riheruka gutsindwa ryari rigufi ariko ribumbatiye ingingo atahwemye kuvugaho igihe cyose amaze ku butegetsi bwa amerika yavuze ko yemera ibyavuye mu matora ko yahamagaye donald trump wayatsinze kumukeza agahamagara na visi perezida kamala harris kumushimira umwete n'ubwitange no kutizigama yagize muri iki gihe cyo kwiyamamaza
kwiyamamaza ni uguhiganwa ni ibyerekezo bitandukanye bihiganwa igihugu kigahitamo kimwe cyangwa ikindi twemeye iby'igihugu cyahisemo navuze kenshi ko udakwiriye gukunda igihugu cyawe ari uko watsinze gusa ko udakwiriye gukunda umuturanyi wawe ari uko mwemeranye ni ibintu dukwiriye gukora hatitawe ku watowe uwo ari we wese ntiturebana nk'abanzi ahubwo turarebana nk'abanyamerika
perezida joe biden yashimye cyane inzego zatunganyije amatora harimo n'abakorerabushake bakoze umurimo ukomeye yavuze ko ikibazo cyo kwemera ukuri n'imikorere y'inzego zishinzwe amatora muri amerika gikwiye kujya ku ruhande yemeza ko zakoze mu kuri mu kutabogama no mu bwisanzure kandi zikwiriye kwirindirwa
ibisubiza abantu inyuma ntibibura ariko gucikiriza ibyo watangiye ukabereka nta wabibabarirwa mwibuke ko kuba dutsinzwe aya matora bitavuga ko dutsinzwe burundu ni urugamba rumwe tudashoboye gutsinda amerika y'inzozi zanyu irabahamagarira kubyuka iyi niyo nkuru ya amerika mu myaka irenga magana abiri na mirongo ine igikomeza niyo nkuru yacu twese si iya bamwe muri twe bizagenda neza ariko tugomba kutarangara
muri iri jambo ritarengeje iminota itandatu perezida biden yijeje abanyamerika kuzahererekanya ubutegetsi mu mahoro na donald trump watsinze amatora
nk'uko abaturage bakoze akazi kabo nanjye nzakora akazi kanjye nka perezida nzubahiriza indahiro yanjye nkurikije itegeko nshinga tariki makumyabiri y'ukwezi kwa mbere tuzahererekanya ubutegetsi mu mahoro hano muri amerika abakozi bacu beza cyane ndabashimira imbaraga nyinshi mwashyize mu bikorwa mwakoze imyaka ine ishize ndabizi ko ari igihe kiruhije
perezida biden ntiyabuze kuvuga ku bikorwa by'ubutegetsi bwe bushigaje iminsi mirongo irindwi n'ine gusa avuga ko hari byinshi bakoze bifitiye akamaro abanyamerika cyane cyane ibirebana n'iterambere ry'ubukungu yavuze ko umusaruro w'ibyo bikorwa abanyamerika bazatangira kuwubona mu minsi ya vuba turagushimiye geoffrey mutagoma kuri iyi nkuru ese aya matora yakiwate n'abantu banyuranye mu kiganiro muri isanga yakoze ejobundi kuwa gatanu mugenzi wacu thomas kamirindi yavuganye na bwana gerivasi condo ni umunyamerika ukomoka mu rwanda watoye abinaha muri leta ya virginia kandi akurikirana cyane politiki y'amerika n'aya matora yari yakurikiye banywanyi bacu rero mwarabikurikiranye mwanabivuzeho byinshi kandi muracyabivugaho byinshi ariko se kandi twibaze hari amasomo ya demokarasi twabikuramo tugiye kuganira na honorable gervais condo atuye muri leta zunze ubumwe za amerika kandi akurikiranira hafi ibyaho by'umwihariko ibya politiki honorable condo muraho murakomeye muraho neza bwana kamirindi hanyuma rero tudatinze mu magambo ntangiye mvuga ngo hari amasomo ya demokarasi twakura muri ayo muri ayo matora yo muri leta zunze ubumwe za amerika ubibona ute ya urakoze bwana kamirindi kuri icyo kibazo harimo amasomo menshi wenda dushobora kwigiramo icya mbere reka mbanze mvuge yuko dusuhuje abo bateze amatwi abateze radiyo ijwi rya amerika amatwi basuhuza nanjye mu rwego muhorana amahoro n'umuryango itanga noneho nkakomeza mvuga igihe aya matora harimo ibintu byinshi bizemo bavuze ikintu gishya cyajemo twabonye nuko Trump yanditse amateka yanditse amateka kubera ko ni ubwa mbere ni ubwa kabiri mu mateka ya amerika hari hashize imyaka igeze kuri ijana na mirongo itatu n'ibiri perezida agenda akarangiza manda ntayibone ariko ku bwa kabiri agatorwa ubwa mbere byabaye ku witwaga steven grover cleveland ariwe wari perezida wa makumyabiri na kabiri wa amerika uruhare muri mirongo mu gihumbi kimwe magana inani mirongo inani na kane kuvuga donko ubu ngubu hashize iyo myaka donko narimbuze ijana na mirongo itatu n'ibiri yego ubwo yaratsinzwe arangije manda ye yariyamamaje aratsindwa atsinzwe umusimbuye ategeka imyaka ine noneho Cleveland arongera ariyamamaza nanone aratsinda mu gihumbi magana umunani na mirongo inani na karindwi nibyo rwose ayo matora niho yabaye ariko manda ya kabiri yayitangiye mu gihumbi magana umunani na mirongo inani n'umunani n'umunani ayirangiza ngira ngo na igihumbi magana inani na mirongo icyenda na kabiri yego eh ibi rero ni ubwa kabiri bibaye mu mateka ya amerika n'ikibazo tubona muri demokarasi yabo ubu ngubu yari ni umudemokarate ikindi twongeye kubona ni uko hari ibintu byitwa sondaje birabishya cyangwa ziribeshya niba ari ukwibeshya niba bazikora bazigoretse mu kinyarwanda turagenekereza tukabyita ibipimo by'abashobora gutora nshobora kubyita iby'abaraguzapfuro abaraguzapfuro ni imibare y'abaraguzapfuro bariya bantu byagaragaye ko bibeshye icya kabiri icya gatatu bibeshye gute kubera ko abantu badakurikira waba banyuze muri humye bibeshye gute
ndashaka kuvuga ko bibeshye kubera ko nubwo bari basigiye mu mibare ariko ni kamara hari wasaga imbere hari benshi bari bazi ko rwose ari buzatorwa uko byagenze rero ni watowe babishaka batabishaka ikindi cyagaragaye ni uko ikibazo cy'ubukungu cyiza mbere y'ibindi byose ubukungu wongera uvuga uti ubukungu hari utundi dushamikiraho dufitemo uruhare ariko ikibazo cy'ubukungu rimwe na rimwe binarushya bisobanura bakagenda bakababwira bati dufite ubukungu bukomeye ku isi ndashaka kuvuga amerika ubukungu bukomeye ku isi ati ndetse nk'uyu mwaka hazamutseho bwazamutseho mu gipimo tuvuge cya gatanu ku ijana abaturage ntabwo barya iyo mibare abaturage batora bo bajya kureba igiciro mu isoko igiciro kuri sitasiyo ya esanse ibyo rero bagenda bakora hatansiyo bakazana iyo mibare bakayibatura imbere bakavuga ati ntabwo njya kurya ntabwo nishyira ku meza ibyo bwabaga bafite ubukungu bukomeye byagize icyo byongeraho kuko we uko bizamuka ku isoko nibutse abaduteze amatwi ko iyi ngiyi ari radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda turaganiraho ku masomo dushobora gukura ku kuri aya matora ya perezida wa leta zunze ubumwe za amerika usibye ko hari n'andi inteko ishinga amategeko nayo yabaye icyarimwe n'andi menshi muri za leta zitandukanye gerve condo rero niwe mu- niwe mutumirwa nuko gerve komeza twumve Eh, nari mbabwiye ko byagaragaye ko ikibazo cy'ubukungu cyagize uruhare rukomeye cyane muri aya matora ikindi kigaragaramo mu bindi bibazo navuga bito bito kuko byo ni byinshi umuntu yabicamo ubona bwangu ni ikibazo cy'ubwoko biracyagaragara hano ko hakiri ibisigisi by'ubwoko ni ibintu bi- bigaragara ikindi bakavuga bati abantu bari basanzwe batora abademokarate ni ukuvuga abirabura ndetse n'abaratino abaratino ni abakomoka muri amerika y'epfo
Eh, urakoze kujya umfasha kubisobanura neza Yego.
kurusha bahinduye ikote buhoro buhoro ba- aho kujya gutora abo bademokarate bagenda baragenda bitorera aba abarepublikani I- ibipimo bagaragaza ni uko nk'igihe cya Ob- Obama, bari mirongo irindwi ku ijana batoye obama irari iramanuka mirongo itandatu na bitandatu ku ijana biden iramanuka mirongo itandatu na rimwe ku ijana ubu ngubu kuri harisi mirongo itatu na babiri ku ijana kugera ko barimo kugenda bahindura buhoro buhoro muri abo no abo nabo ba- yabonye harisi abenshi ni abadamu abagabo bo batoye trump No, iryo ni isomo ryo rigaragaza yuko nanone harimo ibigenda bihita batanga amajwi bo muri iki gihugu ikindi nanone navuga gifite uruhare kandi runini ru- ru- ru- rutanoroshye no kurusobanura ni ibyerekeye politiki y'imisigati iki gihugu leta zunze ubumwe za amerika ni igihugu cy'abimukira bagira ngo abimukira bazirana bazirana n'abandi bari bamaze iminsi bavuga cyangwa se tubibona mm, haza ikivunge cy'abantu gituruka muri amerika y'abajyepfo bereke baza gushaka amaramuko hano ariko ubu ngubu mu bantu bavuga ko baba i- ibyo batabishaka n'abarapino batangiye kujya bazamo ubundi batoraga abademokarate bavuga bati baratwihanganira bakira abantu neza ariko abo baratino batangiye guhindura ishati bavuga banywa iki bavuga ko iyo abo bantu baje akenshi baruhukira mu miryango yabo nabo bakababera umuzigo bakavuga nabo rero bati turashaka abantu baza ba- bakurikije amategeko ikindi kirimo kwivuguruza ni uko umuntu ntawabasha kubisobanukirwa neza uko abantu babitekerezaho mu bwonko bwabo mu bantu barwanya abimukira nyine harimo abarepublikani kandi harimo na perezida trump yari anabivuze n'igihe cya mbere nyine ajya kubaka na ruriya rukuta afata ndetse n'ingamba zo kugira ngo abo bantu baturuka hanze rwose abaca intege muri izo no nk'iziyi harimo ibintu abantu bamenyereye byitwa green card aribyo bita divi ye ni ni uruhushya rwo gutura no gukora muri amerika no gukora muri amerika kuhatura ariko ngo- udafite ubwenegihugu no- ukazagera ukabona ubwenegihugu Eh.
ndabizi ko ngewe nabiziyeho ajya kuvaho mu mwa- mu mwaka wa nyuma yari yabicinye byari byavuyeho rwose Byo- byakomeje kubera ko hagarutsemo abademokarate n'ubu ngubu nahoze ndeba ibyo umujyanama we avuga ikintu bita poroje ya makumyabiri na gatanu ajenda ya makumyabiri na gatanu afite ibintu ari kuri gahunda afiteho yabisubiyemo umujyanama we ejo bundi kuwa gatatu uwitwa steven miller avuga ati guhera ubu ngubu dukora ibishoboka byose kugira ngo birya twasubitse byo kongera gusubira inyuma tukareba abimukira n'abagiye babona ubwenegihugu turebe niba harimo atarababonye baba batabifitiye uburenganzira nabo tubibambure Mhm.
ibyo barabyemeje bari bakavuga ati tuzabambara kandi bazahera ku bahe wenda kuri abo ngabo ba vuba kuko no nk'uko nababwiye amerika ni igihugu cy'abimukira usubiye n'inyuma n'aho ngaho wasanga n'a- n'abandi bose wenda bafite ibyo batuzuye ariko kugira ngo umuntu w'umwenegihugu ba- abwamburwe binyura mu nkiko abacamanza nibo bafite ubwo bubasha ni ibintu bagize bari bashatse kugira ngo babyoroshye Mhm.
Eh, ni ibintu batangiye babyoroshya bavuga bati turebe niba hano mu mpapuro wenda harimo ikintu cyagenze nabi hanyuma tubihereho nk'ubu ngubu abamaze gusohoka abo baren- aba- baharanira uburenganzira bwa kiremwamuntu baratekereza ko ari ibintu ahubwo birimo gukumira ibintu byo gukumira birimo aho kugira ngo urebe niba ari gukurikiza ubutabera cyangwa se n'uburinganire justice equite gerve reka duhe ijambo n'abantu kubera ko bafite amatsiko ari benshi bategereje ku mirongo ya telefone hanyuma byose turagenda tubigarukaho buhoro buhoro uwa mbere dufite ni savimbi batwenga ariko ku murongo dufite na alice cyusa alice nagira ngo utwihanganire tura- turahita tuku- tuguhamagara batwenga urakomeye ndashima ndakomeye wabwira umutumire aho uherereye jewe mperereye neza na neza mu gisagara ca bujumbura mu kamenge ye gusha ku ngingo bo jewe ivyo bintu vy'ayo matora vyanguye neza ikintu cane nshima cane ubwa mbere ni uko uwatsinzwe yavuze ati ndemeye aho intahishije ni navyo nagiye ko ku ngingo mvuga nti ese natwe afurika yacu yaba yarafise iyo ngwara yo kwemera uwutsinzwe akavuga ati ndatsinzwe uwutsinze akemera ati ndatsinze ni ivyo bintu jewe nari mfise ahaniniya ni navyo nashatse kuvuga ye Eh, murakoze nk'ubu ngubu muri mozambique hari icyo hari bene icyo kibazo ndagushimiye yego nanjye ndabashimiye thomas kamirindi kandi muri iki kiganiro muri isanga yavuganye na madame alice cyusa nawe ni umunyamerikakazi ukomoka mu rwanda watoye aba muri leta ya indiyana hagati hagati muri amerika we arabanza kutubwira uko yakiye aya matora Ah, nihereyeho me nk'umuntu watoye impamvu ubu ukuvuga unejeje.
matora bitashimishije ni uko byanyeretse ko iki gihugu cy'igihangange cya amerika nubwo bamaze imyaka myinshi muri dia- muri demokarasi yisesuye igihugu kititeguye kiri yo kwakira ko umugore yayobora iki gihugu niko nabibonye niko nabifashe imyaka abagabo hashize imyaka magana abiri mirongo ine n'umunani hafi magana abiri mirongo itanu iki gihugu kiriho nk'uko tukizi nka leta zunze ubumwe za amerika kumva rero ko muri iyo myaka yose magana abiri mirongo ine n'umunani hafi magana abiri mirongo itanu umugore adashobora kuyobora numvise bintunguye numvise bintangaje ikindi navuga ku matora no kuri demokarasi ya amerika yes iki gihugu cyerekanye yuko gifite demokarasi umuntu ashobora gutsindwa ubushize ubukurikiyeho akagaruka akongera akiyamamaza nk'uko donald trump abikoze agatsinda ni demokarasi kuko ni abaturage bamutoye nk'uko mwabibonye muri za kampanyi zose zabaye ah, vice president kamala harris yari afite abantu ba- b'ibyamamare bamushyigikiye benshi bafite abo baforowazi benshi kuri social media bamushyigikiye bafata amajambo baravuga bigaragara yuko koko ashobora kuba afite amahirwe menshi yo gutsinda dusubi alice dusubiye inyuma ibyo wavuze ko amerika isa n'id- n'ititeguye kuyoborwa n'umugore biri mu bagabo kubera ko abagabo benshi ntabwo batoye kamara harris birimo rwose biri mu bagabo rero ubundi hari imibare nari ndimo ndeba cyokoze nari nzi ko n'abagabo b'abirabura batamutoye ariko nabonye bamutoye mirongo irindwi na gatandatu ku ijana nibura abagabo b'abazungu rwose ubanza ari nka cumi na makumyabiri bamutoye n'abagore ariko n'abagore b'abazungu ntabwo bamutoye biri mu bagabo ariko nubwo navuga ngo ni ikibazo cyo kutaba bari bakwemera ko umugore yayobora hashobora no kuba harimo ikibazo cy'irondakoko niko nabibona niko nabivuga gisanzwe gihari twajyaga tukibona nka bwanibirani byo muri street ni polisi irwana n'abirabura ni ibi n'ibi n'ibi n'ibi ni ba kareni mbere bita ba kareni tubona ariko biragaragara ko as a nation igihugu cyose niko kibibona irondakoko kandi amerika yarigeze gutegekwa manda ebyiri n'umwirabura barack obama ariko reba subiza amaso inyuma urebe imbaraga zakoreshejwe n'abantu bari bamushyigikiye n'abademokarati bari bamushyigikiye bakomeye barimo ba kennedy family urebe imbaraga zakoreshejwe n'imbaraga zakoreshejwe na barack obama we ubwe wenyine na ni- n'urugendo yagenze na parukuru yagenze mu- muri kariyeri ye kugira ngo abashe kugera kuri uriya mwanya abashe gutsinda kandi nkeka ko igihugu cyavuze kiti you know what igihe kirageze yuko duha ah, amahirwe umwirabura nawe w'imvange akaba yayobora nkeka ko no kuba batongeye kuba batora undi muntu witwa ko ari umwirabura uvangavanze byari hafi cyane ikindi biriya- iriya ki- iriya ririya hinduka ryabaye mu bademokarati bakavuga bati joe biden agiye ku ruhande reka tuzane vice president wawe ari we u- u- uteka ingovu aba ari we uraninga yari afite iminsi mike nk'ijana ijana n'ine gusa yo kwiyamamaza ngo yiyereke abanyamerika yereke abatora bashobore kumumenya neza uwo ari we bamenye gahunda ze bamenye polisi ze babe bamutora Kandi- Trump amaze imyaka ine yiyamamaza undi Yego.
yiyamamaje imyaka im- iminsi ijana yonyine ikindi navuga kuri aya matora kitari kirekire cyane nyemere nyinganira gato yego nagira ngo mbwire maybe ababumva niba batabizi cyangwa batabisobanukiwe cyane foreign policy ya amerika ndabivugira ko nabonye abantu benshi bo muri afurika bishimira intsinzi ya trump politiki y'imibanire n'amahanga ya leta zunze ubumwe za amerika ntabwo mu by'ukuri ihinduka cyane yes umuperezida uriho ishyaka ririho riri ku butegetsi rifite ibintu bishyira imbere ri- bikaba ari byo bamamaza abademokarate bakunda ibintu bya social bakajya muri ibyo bintu byo- byo gushaka inkingo byo kuzana bya peacekeeping byo gushyiramo amafaranga muribuka ubushize trump akigeraho mu bintu bya mbere yakoze ko ari ukutongera gutanga amafaranga muri oms abikuraho Ah, nkeka ko azongera akabikora urumva cyangwa atazahindura gatoya ariko muri rusange muri rusange politiki ya amerika y'imibanire n'amahanga ntabwo ihinduka cyane abantu baravuga nabonye benshi bavuga ngo "Oh, ngo trump akunda amahoro ngo ntabwo akunda intambara intambara za amerika ntabwo zihaguruka- zihanagurika gutya mu kirere ngo ziture aho ngaho nk'iyo ntambara yo muri ukraine njye nabaye muri ukraine imyaka wa hafi umunani intambara yo muri ukraine ntabwo yaje gutya iba nk'iri yo muri za mirongo icyenda ba- abanyamerika barayiteguraga bashwanyaguza ah, igihugu cya ah, ussr niyo Ni gahunda ukuvuga bari repubulika ndahamya yuko z'abasoviyeti trump atazaza ngo avuge ngo mpagaritse intambara ngo ukraine nibireke kujya muri neto ngo datite kuko ntabwo ari gahunda ya trump ntabwo ari gahunda ya biden ntabwo ari gahunda ya clinton ni gahunda y'igihugu cya amerika Ni ukuvuga- Icya nyuma narangirizaho ni ukuvuga dusubi utara utarasoza ariko kaba ka nyuma ko ngako uza- uza kuvuga mu kanya ni ukuvuga mbese abanyafurika bishimiye insinzi ya donald trump nimba politiki ya leta zunze ubumwe za amerika kuri afurika imeze gutya trump ntabwo azabihindura cyane Nta- nta kintu gihambaye azahindura Aha.
ahubwo mfite impungenge y'uko bwa bufasha bwatanga bwa- bu- bunyuze mu bigo nka usaid bushobora kugabanuka Mhm.
haramutse habaye ikindi cyorezo nk'iriya covid yaje yugarije isi yose mwabonye uko abademokarate babyitwayemo barangajwe imbere na perezida joe biden bagashyira imbaraga mu gutanga vaccine no kugira ngo trump trump ikintu agomba kureba cya mbere ni amerika american interest and americans nta kindi kintu areba hanyuma akantu ka nyuma rero wifuzaga kongeraho hanyuma duhe ijambo n'abandi Eh, ako ka nyuma nasho- na- ndakavuze mu by'ukuri nashaka Yego.
kuvuga ko ubufasha ibihugu bikiri mu nzira y'amajyambere bya- bwajyaga bubona bu- buha- buhabwa na amerika bushobora kugabanuka cyane kandi iyo- ubwo bufasha n'iyo nkunga buza mu buryo butandukanye haba muri iyo usaid haba muri abo ngabo ba vaccines Eh, iyo mikoranire hagati y'amerika ah, na afurika n'ibindi bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere i- ishobora guhinduka kuri buri perezida wese afite um, afite ubushobozi ububasha ye alice cyusa ndagushimiye cyane ye murakoze namwe ye umunsi mwiza tukivuga kandi kuri ayo matora yo muri amerika abayobozi b'ibihugu mirongo itanu byo ku mugabane w'uburayi bahuriye i budapest mu gihugu cya hongiriya ejo bundi ku wa kane mu nama y'ihuriro ry'ubufatanye mu bya politiki ry'ibihugu by'uburayi bunguranye ibitekerezo ku ntsinzi ya donald trump mu matora ya perezida wa amerika n'icyo isobanuye ku mutekano n'iterambere ryabo iyi nkuru yateguwe n'ijwi ry'amerika tuyigezwaho na temistokle mutijima abagize iri huriro ryashinzwe mu bihumbi bibiri na makumyabiri n'ibiri nyuma y'aho uburusiya bushoje intambara kuri ukraine bafite impungenge ko imyaka ine iri imbere ishobora kongera kurangwa n'urujijo n'imivurungano mu muryango wo gutabarana wa otani perezida w'ubufaransa emmanuel macron yabwiye abategetsi bagenzi be bitabiriye inama ko uburayi bugomba kwihagararaho ubwabwo mu gihe bwitegura mandije ya trump ku butegetsi muri amerika uyu mutegetsi w'ubufaransa yavuze ko mu bijyanye na politiki biboneka ko hagiye kuba impande ebyiri zihanganye ku ruhande rumwe amerika ku rundi ubushinwa kandi ko izo mpande zombi mbere ya byose zizaharanira inyungu zazo bwana macron akavuga ko inshingano zabo nk'ubumwe bw'uburayi atari ukuvuga ku itorwa rya trump no kwibaza niba ari umutegetsi mwiza cyangwa atari we
yatowe n'abanyamerika agiye guhagarara ku nyungu z'abanyamerika kandi icyo ni ikintu cyiza ikibazo ni iki twe twiteguye guhagarara ku nyungu z'abanyaburayi uko biri kose umuryango wo gutabarana wa otani uracyari urufatiro rw'umutekano w'uburayi bamwe mu basesenguzi mu bya politiki barasanga ikibazo cya mbere gihanze uyu muryango ari intambara ya ukraine no gushaka icyakorwa amerika ihagaritse ubufasha bwayo ed arnold ni umushakashatsi mukuru ku mutekano w'uburayi mu kigo royal united service institute cyo mu bwongereza rusi mu mpine
ihurizo rya mbere kuri uyu muryango ni ugukomeza gufasha ukraine niba hari ukwitega ko amerika yavanamo inkunga yayo ya gisirikare ariko kandi hakibazwa ngo ese uburayi bufite ubushobozi bwo kuziba icyuho cyaterwa no guhagarika gufasha leta ya kiyevu mu ntambara kwa leta zunze ubumwe za amerika ayani bond umusesenguzi mu kigo gishinzwe amavugurura mu muryango w'ubumwe bw'uburayi arasubiza
yego ariko byasaba umuhate urenze uw'uburayi bukoresha ubu bwana bond avuga ko hari ubwo ibihugu bimwe wenda nk'ubudage cyangwa n'ibindi bishobora kuvuga biti abanyayikirene birasaba ko bihangana bakemera guhara tumwe mu turere twabo nyamara nanone agasanga ibyo byatera ikibazo gikomeye ku bihugu byo mu karere k'inyanja ya baritike nka polonye no ku byo mu majyaruguru y'uburayi uyu musesenguzi avuga ko ibi bihugu byatangira kugira icyikango ko nabyo uburusiya buzava aho bubyototera nibwemererwa kwigarurira ikirere ati kubw'ibyo tugomba kongera umuhate wacu mu bikorwa bye byo kwiyamamaza trump yagiye avuga ko azarangiza intambara y'uburusiya na ikirere ku munsi wa mbere w'ubutegetsi bwe nubwo atigeze agaragaza uko ibyo bizagerwaho mu bihe byahise yigambaga kugirana umubano mwiza na perezida vladimir putin w'uburusiya umusesenguzi anode wo mu kigo rus akavuga ko ikirere itinya kuba yavaho ihatirwa gusinya amasezerano y'amahoro atayiha inyungu kandi ko ibyo byatuma uburayi nabwo buhindura imibare yabwo
hashobora kuba impungenge aho bamwe mu burayi bavuga bati ni iyihe mpamvu twakwihutisha inkunga ubu niba hagiye kubaho imishyikirano vuba aha uyu musesenguzi agasanga hashobora kuba ingaruka zikomeye ku bihugu by'i burayi bwose ndetse n'ibihuriye muri otan ari uko mu by'ukuri amerika n'uburusiya bashobora gutangira kugirana iyi mishyikirano byo bitayirimo hari kandi impungenge zikomeye cyane ko leta zunze ubumwe za amerika iyobowe na trump ishobora kuvanaho inkunga yagutse yatangaga ku mutekano w'uburayi bamwe mu bahoze ari abategetsi muri leta bavuga ko trump muri manda ye ya mbere yashatse kuvana amerika burundu mu muryango wa otan jonathan monten umusesenguzi wa politiki ya amerika kuri kaminuza ya university college london yo mu bwongereza avuga ko imwe mu myumvire trump yagize kuva yinjiye muri politiki harimo igitekerezo cy'uko amerika inyunyuzwa n'abanywanyi bayo uyu akavuga ko hari n'ubwo uyu mutegetsi muri manda ye ya mbere yagiye akangisha kuva muri otani burundu ariko bikarangira yifashe
ntekereza ko akunda igitekerezo cyo kugumisha abanywanyi yewe n'abakeye bamurungabangabo urwo kwibaza ku migambi ye nibwira ko abibona nk'isoko y'ingufu n'ijambo
icyakora umunyamabanga mukuru wa otan mark rut watangiza inshingano ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa cumi yumvikanishije icyizere uyu mu kiganiro n'abanyamakuru i budapest kuri uyu wa kane yashimagije trump kuba yarakanguriye ibihugu byo muri uyu muryango kongera ingengo y'imari y'ubwirinzi
ubwo yari perezida niwe muri otani wadushishikarije kurenga intego ya kabiri ku ijana impungenge muri ibi bihugu by'uburayi ntiziri ku kibazo cy'umutekano gusa aba banywanyi ba amerika bashobora no guhura n'ihungabana ry'ubukungu ubwo trump azaba atangiye inshingano Garrett Martin umuyobozi w'ikigo Transatlantic Policy Center kuri kaminuza ya American University i Washington ibi hari uko abibona
ibyo yatangaje byo kuzamura amahoro kugeza kuri mirongo itandatu ku ijana cyangwa kurenzaho ku bicuruzwa byose biva mu bushinwa bizahungabanya cyane ubucuruzi ku isi kandi ingaruka zizagera no ku burayi ku bwongereza n'ahandi yewe twanitega iyongerwa ry'amahoro ku bicuruzwa biva mu muryango w'ubumwe bw'uburayi uyu musesenguzi agasanga ikintu kigiye kuba ingenzi cyane ku burayi no ku muryango w'ubumwe bw'uburayi ari ugukora iyo bwabaga uyu muryango ukarinda ubumwe bwawo bwana garrett martin ibyo abishingira ku kuba trump asa nk'ugerageza gukoresha uburyo bwambatanye mbategeke icyakora jonathan monten we agasanga uguhindagurika mu ntekerezo kwa trump gusobanuye ko nta kinini abategetsi b'i burayi babasha gukora ngo bitegure imitegekere ye temistokle turagushimiye ndabashimiye bagenzi banjye bose bagize uruhare mu kuvugana n'abatumire mu kiganiro cy'uyu munsi namwe nshuti mwese mwaduteze amatwi nongere mbashimire kandi mbatumire kujya mwitabira kenshi kandi muri benshi ibiganiro byacu by'umwihariko ikiganiro cy'uyu munsi kireba amatora yo muri leta zunze ubumwe za amerika birumvikana ko tutabashije kuvugana namwe mwese aho muri ariko twagerageje kuvugana n'abantu batandukanye mu minsi ishize ku bijyanye n'aya matora aho muri hose rero ntitubaheje namwe niba mufite ukundi mubona aya matora mufite ibitekerezo mwumva mwatangaho ndabatumiye kwitabira ibiganiro byacu ku mbuga zitandukanye aderesi yacu haba ku rubuga rwacu kuri facebook na instagram ni radiyo yacu voa kuri mikoro hano i Washington DC mwari kumwe nanjye Etienne Karekezi mwese kandi murakarama
dusangire ijambo dusangire ijambo dusangire ijambo